Iri ni ijwi ry'Amerika radiyo ijwi ry'Amerika itangira ibiganiro byayo by'iki gitondo mu kirundi n'ikinyarwanda kuri mikoro hano i Washington DC muri kumwe na Eugenia Mukankusi inshuti zacu bavandimwe mwaramutse neza abayisilamu musozi igisibo gitagatifu tubifurije umunsi mwiza wa Idel Fitri ubu ni saa kumi n'imwe n'igice i Kigali mu Rwanda n'i Bujumbura mu Burundi ikaze mwese kuri radiyo yanyu iyi ntambara yo kurwanya ruswa yo kurwanya akarengane yo kurwanya eh, kunyereza ibya rubanda no kudacunga neza ibya rubanda iyi ntambara ubu ngubu kuvuga ko tuzayirwanya tukayitsinda ntabwo twaba twibeshye na gato uwo ni minisitiri w'ubutabera w'u rwanda busini johnston avuga urugamba rutangiye kuri ruswa mu rwanda iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye zirimo iyerekeye ihohoterwa ry'abana ku gisenyi turazigarukaho ku buryo burambuye mu kanya mbere yaho ariko ni umwanya w'amakuru yo hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na alphonse ndayikengurukiye alphonse waramutse neza
mwaramutse neza Eugenie mwaramutse mwese muriko muradukurikira muri leta zunze ubumwe za amerika haravugwa abasoda bane muri bamwe barwanira mu mazi bapfuye ku munsi wa kane barashwe ibyo vyabereye muri leta ya tinisi mu kigo kibamwo abasoda b'abakukuruke n'aho bandikira abasoda bashasha ibiro vya amerika bijwejwe iperereza fbi byaramenyesheje ijwi rya amerika ko uwakoze ico caha yitwa muhammad Yuse- yusef abdulaziz afite imyaka mirongo ibiri n'ine y'amavuka kandi aba muri- ya- yamuka muri kuwait ariko afise uburenganzira bw'umunyamerika perezida obama yavuze at- yavuze ko iyo nkuru ari incamugongo asaba ko amatohoza yihuta kuri ico gitero yoba Perezida Barack Obama kandi ejo yaragendeye umunyororo wa El Reno aho ni muri leta ya Oklahoma. Ivyo biri mu mugambi afise wo gutunganya gushasha ivy'ubutungane n'imihoro- n'imibereho y'abanyororo. Mu gihe yariko aragendera iryo bohero ari kumwe n'abayoboye, yaravuganye na bamwe mu bapfungiwe ivyaha bidakomeye. Yababwiye ati ivyo vyaha bapfungiwe nshobora kuba narakoze narabikoze nkiri muto ati aho dutandukaniye ni uko bataronse uwo hafi ngo abafashe canke baronke uburyo bwo bwafasha kurwana navyo maze bafa- babashe kubivamwo ati turakwiye gutandukanya abanyororo bakwiye gufungwa koko n'abakoze amakosa mato muri iyi ndwi perezida obama yari yamenyesheje ko hosubirwamwo korosha ibihano bijanye n'abanywa ibiyaruramutwe vyoroshe gufungira umunyororo aho atabonana n'abandi hamwe rero no kwigisha imyuga abanyororo mu gihe baba bapfunzwe ejo ku munsi wa kane ibanki nkuru ya bya bihugu cumi n'icenda bikoresha ifaranga rimwe zonero byarahaye ideni ryihuta ry'amadolari miliyoni amajana icenda na mirongo indwi n'umunani ubugirigi aho ngo ni ukugira if- bifashe ico gihugu ko amabanki yosubira gukora inyuma y'indwi zibiri zari ziheze asa n'ayugaye ubugirigi ariko bubandanya ibiganiro byotumwa buronswa iyindi ngurane y'amado- y'amadolari ashika imiliyaridi zine miliyoni amajana atandatu kugira ngo ico gihugu gishobore kuduza ubutunzi kandi gishobore no kuriha ibihugu vya buraya giheraniye hamwe rero na cahiga c'isho- c'isi yose fmi ivyo rero bibaye inyuma y'aho inama nshingamateka y'ubugirigi itoreye itegeko ejo kuwa kane ryemeza gukurikiza ivyangombwa vyasavye n'ivyo bihugu cumi n'icenda vyo muri iyo zone euro george hw bush ni umurepublicain yahoze ari perezida wa leta zunze ubumwe za amerika kuva mu mwaka wa 1989 gushika muri 1993 ku munsi wa gatatu yarinjiye ibitaro vya portland maine kubera yaguye agakashuka agagufa ko mu gi- ko mu gikanu umuvugizi w'uwo mutama w'imyaka mirongo icenda n'umwe yavuze ko ameze neza kandi ko ashobora gusohoka ibitaro vuba mwumenya ko umwe mu muryango wiwe ariko ariyamamaza mu bazoba mu bazokwitoza mu kibanza c'umuperezida azotwara amerika mu minsi yimirije nicholson uyo ni umucamanza wo muri leta ya caroline yo mu manuko yaramesheje ku munsi wa kane ngo ku itariki cumi n'imwe y'ukwezi k'indwi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ariho urubanza rwa dylan roof ariko ari- urubanza rwa dylan roof ariho zurotangura kuburanishwa uwo dylan roof rero afise imyaka mirongo ibiri n'im- n'umwe y'amavuka yagirizwa ko yarashe akongera akica abantu icenda bariko barasengera mu isengero african american church aho ni mu gisagara ca Char- charleston mu kwezi guheze ikiriko kiratohozwa ubu ni ukuraba kw'ico caha cokwitwa iciterabwoba gikorwa n'abanyamerika canke ko gifatiye ku macakubiri y'urukoba perezida w'uburusiya vladimir putin yaramashije- yaramenyesheje ejo ko iciyumviro co gushinga sentare mpuzamakungu mpanavyaha ku vyerekeye ya ndege mh17 ari ingingo yagi- yagwihutihuti kandi ataco yoza yungura ivyo perezida putin yabimenyesheje mu kiganiro yariko aragirana na telefone avugana na mark rut minisitiri wa mbere w'ubuholandi iyo ndege yarasiwe hejuru ya Ukraine yari ivuye Amsterdam muri Hollande ija Kuala Lumpur muri Malaysia i- irwa- yaguyemwo abantu amajana abiri na mirongo icenda n'umunani benshi muri bo bari abanyahorande ibihugu vya buraya bishigikiye leta ya Ukraine vyegeka iyo mpanuka kuri misile kuko imisile carashwe n'ikirobere ca Ukraine gishigikiwe n'Uburusiya ariko Uburusiya nabwo bukavyegeka ku gisoda ca Ukraine
alphonse urakoze kuri aya makuru nshuti zacu murumva radiyo ijwi rya amerika yumvikanira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turi no kuri interinete kuri radiyo yacu voa akadomo komu dukomereze noneho amakuru y'ijwi rya amerika mu karere k'ibiyaga bigari polisi y'igihugu cy'u rwanda kuri uyu wa kane yatangije urwego rw'ubushinjacyaha rwihariye ku byaha bya ruswa no kunyereza umutungo wa leta polisi ivuga ko nubwo leta y'u rwanda iza ku isonga mu bihugu birwanya ruswa ngo ntibivuze ko ruswa yacitse mu mezi atandatu ashize polisi yakurikiranye ibyaha magana abiri mirongo itanu na bibiri bya ruswa n'ijana na makumyabiri na bitandatu byo kunyereza umutungo ni inkuru ya mugenzi wacu asumuta kaboyi kuri uyu wa kane ku cyicaro cya polisi y'u rwanda hateraniye inama idasanzwe yiga ku kunoza ibikorwa bigamije kurwanya ruswa no kunyereza ibya rubanda minisitiri w'ubutabera yatangaje ko byanze bikunze intambara u rwanda rurimo n'abarya ruswa n'abanyereza ibya rubanda izarangira ari bo bayitsinzwe minisitiri w'ubutabera johnson busingi iyi ntambara yo kurwanya ruswa yo kurwanya akarengane yo kurwanya eh, kunyereza ibya rubanda no kudacunga neza ibya rubanda iyi ntambara ubu ngubu kuvuga ko tuzayirwanya tukayitsinda ntabwo twaba twibeshye na gato kuko eh, ibipimo bihari birabigaragaza ibikorwa bihari birabigaragaza nta n'ugifite isoni zo kurwanya ruswa kuwaba ayikora uwo yaba ari we wese icyo yaba yitwaje icyo ari cyo cyose ibyo ni byo bintu bikunda kuba imbogamizi mu kurwanya ruswa umuyobozi wa polisi y'u rwanda igp emmanuel gasana yatangaje ko nubwo u rwanda rugaragara mu myanya myiza mu miyoborere no kurwanya ruswa ku isi ibyaha bya ruswa no kunyereza umutungo wa rubanda bigihari yavuze ko hakunze kugaragara abanyereza umutungo wa leta muri gahunda za girinka ubwisungane mu kwivuza gutanga serivisi nabi mu kazi n'indi mishinga ikomeye y'iterambere ariko abakora mu mirimo y'ubucuruzi umunsi ku munsi bo bemeza ko ruswa ikabije izanira leta igihombo gikomeye iyi ruswa ngo igire ingaruka mu gusubiza igihugu inyuma kuko ituma n'abacuruzi bamwe bahagarika akazi kabo bwana mu ngwara reba donasiye umukozi mu rugaga rw'abikorera mu rwanda ukoze isoko urarirangiye baragusinye ko ibintu byose byabaye byiza ukamara umwaka utarishyurwa amafaranga yawe amenshi amasoko ya leta aba ari amasoko manini bifa- bisaba gufata ideni ryo- ryo muri banki icyo gihe rero iryo iryo deni wafashe banki ibikwishyuza inyungu ruswa rero izamo ni ukuvuga ngo iyo umuntu amaze amezi atandatu atarishyurwa atangira inzira zose zishoboka kugira ngo amenye ese ninde ugomba kumwishyura akavuga ati mumbabarire ni iki naba kugira ngo byibura munyishyure vuba umugenzuzi mukuru w'imari ya leta aherutse kugaragaza ko miliyari zitabarika zitikira buri mwaka mu mishinga itegurwa nabi amasoko ya leta agaragaramo amakosa ndetse no kunyereza ibya rubanda icyateye impungenge abadepite ubwo bagezwagaho iyi raporo ni uko no mu bigo binini bifite uruhare mu kubungabunga ubukungu bw'igihugu nabyo hagaragayemo ibyuho byo kunyereza amafaranga ya rubanda iyo numvise muri rwanda reveni otoriti ibibazo bimeze kuriya ejo bundi twabahaye n'imisoro y'uturere twabahaye kwakira amafaranga ya rssb ibintu byose twabibahaga none imicungire ni iriya kuva dutangira kwiga raporo tutagiye ni ubwa mbere tubaye desi rccb rwanda revenue authority ni n'ubwa mbere auditor general azawuditinga niyo mpamvu ubona ko biduteye ikibazo ni ibigo bifite ekonomi nka 25% y'ekonomi y'igihugu iri muri ibi bigo hari gutekinika gutekinika ni ijambo ni ijambo rikomeye cyane mu buyobozi bukuru bw'ikigo kumva iki- ikigo cya tekinitse gitekinika leta iyi tekinika gitekinika leta gitekinika abanyarwanda bose abakurikiranira hafi iyi raporo itangazwa buri mwaka bemeza ko nta gikorwa mu rwego rwo kugaruza izi miliyari zose zigenda zitikira mu bihe bitandukanye ubushinjacyaha bwabwiye itangazamakuru ko habura ibimenyetso simusiga bituma abakekwa bose bafatwa komiseri w'urwego rw'ubugenzacyaha mu rwanda icp tewo sebadege yabwiye itangazamakuru icyo yizeye kuri uru rwego rushya nyuma yo kumva amayeri akoreshwa n'abarya ruswa noneho twakomeza dute dosiye bababwiye ko tuzakoresha komite polisingi mu gukumira ariko urenze uwo murongo noneho tube dufite ingufu zo gu noneho dushyireho n'uburyo buhoraho bwo gufata- byo gufatanya amakuru abonetse kwa hoteli jenali atazategereza ko bageza raporo muri pake ni ni ukuvuga ngo uyu munsi twatangiye mu by'ukuri twashyizeho ingufu z'ubufatanye Nta- nta- nta mwanya uzajya ucamo uru rwego rushya rwo muri polisi rushinzwe gukurikirana abanyereza umutungo w'igihugu ruje rusanga izindi nyinshi zishinzwe gukurikirana ruswa harimo urwego rukorera mu bugenzacyaha ku muvunyi mukuru ndetse n'izikorera mu miryango itari iya leta asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali tunyarukire noneho mu burundi hashize hafi amezi abiri bamwe mu basirikari bakuru baregwa kugerageza guhirika ubutegetsi mu burundi batawe muri yombi ababunganira mu mategeko babwiye radiyo ijwi ry'amerika ko kuva bafatwa batarajya imbere y'ubucamanza kandi amategeko avuga ko bagomba kuba bagejejwe imbere y'ubucamanza mu minsi cumi n'itanu uburanira abo basirikari onesime kabayabaya yemeza ko uburenganzira bw'abo basirikari butubahirijwe ni mu kiganiro na mugenzi wacu edi rwema icyo ni ukubwira ni uko urwo rubanza ataho rugeze na hamwe kubera nta kintu na kimwe kirakogwa icyakozwe gusa ni uko abapolisi babafashe babajyanye babashikiriza umushikirizamanza wa repubulika kugira ngo atange uruhushya rw'uko babafunga baca barabikora aho hari ku itariki cumi n'umunani z'ukwezi kwa gatanu aho hari ku munsi wa mbere kuva uyu munsi itariki cumi n'umunani z'ukwezi kwa gatanu gushika uyu munsi itariki cumi na zitandatu haheze iminsi ishika mirongo itanu n'umunani cyangwa mirongo itanu n'icyenda nta kintu na kimwe kirasubira gukorwa abantu bari mu munyororo gusa nta tegeko na rimwe baraba gushika uyu munsi ese abo basirikare bakuru muhagarariye mu mategeko ni abahe abasirikare bapfunzwe ni benshi ariko jewe abo mfasha ni uwitwa generale ndayirukiye cyril n'uwitwa kazungu michel bari mu bandi benshi abo babiri nibo mfasha ubundi amategeko ateganya iki amategeko ategekanya ko kuva umunsi bagupfunze bakagushira mu cyo bita manda sumandadare ni ukuvuga baragufashe biciye mu mategeko ba- umushikirizamanza yagupfunze afite iminsi cumi n'itanu itarenga yo kukugira agushirikane imbere y'umucamanza uwo mucamanza yemeze canke ahakane y'uko uwo muntu apfunzwe bikurikijwe amategeko iyo minsi kirazira kwirenzwa bategerezwa kuba barabajanye imbere y'umucamanza mu minsi itarenga cumi n'itanu ivyo turavye neza hoba hashika nko ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatandatu none murumva iminsi irenze ntibarabikora ngo babashikane imbere y'umucamanza iyo mubajije ubushinjacyaha bubabwira iki twe tubita Abashikirizamanza.
abashikirizamanza mu by'ukuri nta kintu twategerezwa kubakore ku- kubasaba kubera bonyene bafite itegeko ryo kuba babashikanye imbere y'umucamanza kandi mu byo bakora bategerezwa na- n'aho baba bafashe umuntu bategerezwa bonyene kuba bubahiriza amategeko bagategerezwa kuba be- bakurikiza bakubahiriza agateka ka zina mu- muntu muri ayo mategeko no muri ako gateka ka zina muntu harimwo kumujyana ukamushikiriza imbere y'umucamanza babigira ibigirankana babigira babibona turabyishyuza turabibaza ariko biva ku mvo nyinshi tutabona tutumva nta kintu na kimwe giheza ngo gikorwe izo zose mu by'ukuri bi- byinjira mu bintu twita yuko kandi ibi ni ibintu biboneka bigaragara muri iki gihugu yuko hari indwara mbi ari ubutungane ari ikintu kindi cyose gitwawe nabi nicyo gituma ibyo byose biba amategeko ntakurikizwe kandi ariho ibyo ni ibintu byanditse amaherezo ni ayahe nyakubahwa metere onesime kabayabaya amaherezo iyo abantu bategerezwa kubahiriza amategeko bakaba batabikora aho gica kiba ikibazo niyo bita indwara mbi nicyo bita ko ata amategeko atubahirizwa mu gihugu nicyo bita yuko atabiteka kazina muntu kacubahirijwe icyo kibazo nta n'icyo ushobora kukwishura onesime kabayabaya turagushimiye cyane tuvuganye uri i bujumbura mu gihugu cy'uburundi murakoze cyane murakoze na mwebwe urakoze edi rwema kuri iyi nkuru twibutse abatwumva ko itora rya perezida mu burundi riteganijwe kuwa kabiri w'icyumweru gitaha nk'uko byari biteganijwe nyine itariki makumyabiri n'imwe y'uko kwezi kwa karindwi iyi ni radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ijwi ry'amerika ryumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu fm i kigali mu rwanda mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo cyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo cyenda na gatanu n'ibice bibiri mu rwanda kandi igisenyi ku mupaka w'u rwanda na repubulika ya demokarasi ya kongo bahangayikishijwe bikomeye n'ihohoterwa rikorerwa abana umunyamakuru wacu uri ku gisenyi eric bagira ubusa aravuga ko kuri uwo mupaka hagaragara abana basaga ijana barimo abarerwa n'abarera abandi kubera ko ba nyina baba bagiye gushaka amaramuko muri kongo abana bakora uwo murimo bataye amashuri ni ikibazo inzego zitandukanye zivuga ko zirimo kukigaho ku buryo burambuye kuko ngo kimaze imyaka
ayo marira ntaturuka mu kigo cy'imfubyi ni ay'abana bato benshi ba nyina basiga ku ruhande rw'u rwanda bagiye gushaka amaramu ku igoma muri kongo kugera ku mupaka w'u rwanda na repubulika iharanira demokarasi ya kongo uri mushya n'ibindi byose bikubera bishya urujya n'uruza rw'abahakorera ubucuruzi bwambukiranya imipaka biganjemo abagore wacengeza ijisho mu nkengero ukahabona umwana arera abarenze umwe batavukana abakoma amasazi abandi bahekanye n'umwihariko w'uyu mupaka ababyeyi bareresha abana abandi kuko bitemewe kubambutsa muri kongo nta byangombwa bafite kuko ngo ayo bakorera ni ayandamuke nyine ni ugushakisha amayisha wabona icyo ubona umwana akabona akaboneraho yose wawe wakirwa mu rugo n'umwana umufite wamubonera amavuta itese yo kumusiga hari umuntu uza hano agashyira umwana hano aneze washyira umwana hano papa si wishimye iri ni ihohoterwa rikorerwa ku mwana urera undi icyarimwe n'urerwa haba hari akandi kana nako gato katemerewe kurera undi kagasigarana uw'uruhinja ugasanga rero kugira ngo batekereze ko abo bombi uburenganzira bwabo bwangiritse ntibabibona uwo ni haba usaba imana umukozi w'umuryango handikapu interinasiyonari ku mushinga wo kurwanya ihohoterwa iryo ari ryo ryose abana barera abandi bataye amashuri ku mpamvu bita iz'ubukene umwana uriga kubera iki
kubera ndabikoresha mbese wajya ku ishuri wowe uraye oya nawe ntabwo wiga ufite imyaka ingana icumi ugeze ugera mu ishuri yego kuki wavuyemo se njyaga kurembera umwana ntabwo niga kubera nageraga mu rugo ngo abure byongya none anjye mbitamo kuzanira abana nange nabuze imyenda ababyeyi bakazajya baramfata nabi none mbitamo kuza kwirerera abana wowe baguhemba ngaho mwana ni turuwasi urera nk'abana bangahe ku munsi ngeraga batatu wowe urera bangahe njyewe ni umwe abana barera abandi umwe ku mafaranga magana atatu y'u rwanda ku munsi si umwihariko wabo arufonsina k'imana impaye yaracuze twamusanganye abana batanu umurimo akora umunsi ku wundi mfite imyaka mirongo itanu n'ine ubu kugira ngo nze mwaka kazi irangamuntu yanjye ntiyambuka ubwo nabonye ko abana bagiye kwicwa n'inzara abandi mu ishuri babuze inifomo babuze amakayi n'amakaramu ndavuga buse ubu buzima ndabigenzura hitamo kuyoboka hano ubwo rero nkabona icyo umwana arya nkabona ka gakaramu ibyo ari ngombwa nuko hakaba n'igihe nabuze n'umwana n'umwe ngataha ababirebera iruhande se bo babivugaho iki usanga umwana nk'uyu nguyu nko mu gihe cya saa sita ugasanga umwana yarize yahogoye yabuze umuntu umwitaho kuko urabona nk'uyu mwana nk'ubu ngubu uyu mwana uhetse undi yataye ishuri kandi nanone bose ntibaguma mu rugo kuko nyine agumye mu rugo ntabwo abana babona icyo barya turabigerageza tugafata bariya abagore bambuka bakora ubwo bucuruzi buciriritse tukabashyira hamwe mu makoperative ariko bamwe bavaho havuka abandi ubu rero kirimo gitekerezwaho uyu munsi ni ukugira ngo turebe mu bizashoboka ko habaho nibura irerero ryadufasha kugira ngo bariya abana bashyirwe ahantu hamwe ababyeyi babo babe bazi ko babasize ahantu hizewe bityo natwe twumve ko babana koko babonye uburenganzira bwabo uwo nawe ni madame marie grace wampaye izina umuyobozi w'akarere ka rubavungirira ushinzwe imibereho myiza y'abaturage akomoza ku ngamba za vuba kuri iki kibazo uwampaye izina kandi avuga ko ikibazo cy'abana bataye ishuri batari bake nacyo cyahagurukiwe kugeza aho bagishyize mu mihigo y'akarere iki kibazo cy'ihohoterwa rikorerwa abana imiryango ifite aho ihuriye nayo yaragihagurukiye icyabanje ngo ni ubukangurambaga kuko benshi mu bato abana ngo babiterwa n'ubujiji nk'uko twabibwiwe na haba usaba imana wa handicap international urumva niba harimo ubujiji umuntu agomba gusobanukirwa impamvu ishobora gutera icyo kibazo niba umweretse yuko iyo azanye umwana hari akamusiga akagenda uburenganzira bw'umwana aba abuhohoteye aba anahohoteye wa mwana icyo gihe tuba turimo dukumira turwanya icyo kintu imibare iheruka yo mu kwezi kwa kabiri y'umwaka y'umuryango uyisenga n'imanzi igaragaza ko abana basaga ijana aribo bahohoterwa muri ubu buryo ku mupaka w'u rwanda na kongo ni ikibazo gica amarenga ko gisaba ingufu zidasanzwe mu nzego zose zikagisananira nta kujegajega reba nk'ubu mvuye gushakisha iki nyina ndamubuze ubu arihe ari ku mupaka ariko agiye ajyana nk'umwana we gutya natwe byadufasha nubwo ndembera nkabona icyo ndarira ariko byadufasha ariko bagira ubusa ijwi rya amerika igisenyi ku mupaka w'u rwanda na repubulika iharanira demokarasi ya kongo nk'uko bisanzwe kandi muri uyu mwanya ijwi rya amerika rigiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika
gahunda yitwa millennium development goals mdg mu magambo ahinnye izarangirana n'uyu mwaka mdg ni ya gahunda y'imyaka cumi n'itanu y'umuryango w'abibumbye igamije kuranduraho kimwe cya kabiri ubukene ku isi yose loni irimo iriga indi gahunda yitwa sustainable development goals sdg mu magambo ahinnye izasimbura kandi izashimangira ibyo mdg yagezeho kimwe na mdg sdg nayo yemera ko ubukene ari ikibazo kiremereye cyane abatuye isi bose kurusha ibindi byose igishyira ku murongo wa mbere na mbere mu bibazo byo gukemura mu zindi ntego za sustainable development goals sdg harimo guteza imbere ubuzima buzira umuze binyuze mu buvuzi amashuri imirire myiza n'uburinganire hagati y'abagore n'abagabo ibyo ni bike mu bigamijwe nk'uko ambasaderi uhoraho wungirije wa leta zunze ubumwe za amerika mu muryango w'abibumbye michel sison abisobanura izo ntego zose zishobora kugerwaho ari uko intego ya cumi na gatandatu ubwayo ibanje kuzuzwa iyi ntego ni leta igendera ku mategeko iyo rubanda bayigize iyabo iyo biyemeje gukora byose kugira ngo ijwi ryabo ryumvikane leta yabo koko nta kabuza igendera ku mategeko nta kundi yabigenza iyo itegeko rishyira bamwe ku ruhande iyo itegeko ryanditswe ku buryo ryimakaza inyungu za bamwe nta n'umwe ubyungukiramo bose babihomberamo urugero abahinzi borozi bato bato benshi ku isi ni abagore nyamara ugasanga mu bihugu byinshi amategeko abangamira abagore kubera ko atabemerera kuzungura ubutaka atabemerera kuguza amafaranga mu bigo by'imari bityo ntibabashe kubona ibikoresho bikwiye n'amafumbire ya kijyambere guhindura aya mategeko akandikwa bushyashya ku buryo abagore babona uburenganzira busesuye ku butaka byatubura ibiribwa ku buryo budasubirwaho ambasaderi sison abisobanura atya ubushakashatsi butandukanye bwerekanye ko kwemerera abagore uburenganzira ku butaka kandi bukarengerwa n'amategeko bishobora kongera umusaruro w'ubuhinzi bworozi no gufatira hamwe ibyemezo mu ngo bityo ubukene bugakendera mu miryango ku rundi ruhande amategeko arengera imiryango idaharanira inyungu sosiyete sivile ku buryo idashobora gupyinagazwa bibyara ibitekerezo bishyashya n'ubushake n'ubwisanzure bwo kwihangira imirimo n'ishoramari bigendana amategeko yimakaza gukorera mu mucyo kwa leta ku buryo rubanda babasha kubaza abategetsi ibyo babakorera ayo mategeko atsimbura ruswa no kunyereza iby'abaturage ateza imbere ubukungu kandi atuma abenegihugu bagirira icyizere ababayobora izo mpinduka nizo fondasiyo y'izindi nzego zose z'iterambere ambasaderi sison yanzura agira ati kugendera ku mategeko kwa leta byimakaza uburenganzira n'ubwisanzure bwo kuvuga icyo ushaka gukora amashyirahamwe gukorera mu mucyo n'ubutabera hejuru ya buri ubwo burenganzira n'ubwisanzure bwose kugendera ku mategeko kwa leta bisimbutsa abantu bajya imbere kurusha ibindi byose
iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika muracyumva radiyo ijwi rya amerika hivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu kanya gato hisa kumi n'ebyiri turakomeza ibiganiro byacu mbere yaho ariko alphonse ndayikengurukiye arabanza atwibutse muri make amakuru avugwa muri iki gitondo
ndagushimiye jenny reka nsubire nshimire na mwebwe mwabandanije gukurikira iradiyo ry'amerika kuri muri iki gitondo twababwiye ko muri leta zunze ubumwe za amerika havuga abasoda bane muri bamwe barwanira mu mazi bapfuye ku munsi wa kane baraswe bakaba barashwe na na muhammad yusef abdulaziz umunyakoweyite afite uburenganzira bw'umunyamerika twababwiye kandi ko perezida barack obama ejo yagendeye umunyororo wa eloreno aho ni muri leta ya oklahoma ibyo rero bikaba biri umugambi afise wo gutunganya gushasha iby'ubutungane n'imibereho y'abanyororo ikindi twababwiye ni uko ejo ku munsi wa kane ibanki nkuru ya bya bihugu cumi n'icyenda bikoresha ifaranga rimwe bita zone eho byahaye ideni ryihuta ry'amadolari imiliyoni amajana icyenda na mirongo irindwi n'umunani igihugu cy'ubugirigi aho ngo nukubwira ngo igihe cyo gihugu cy'ubugiri amabanki yo muri ico gihugu cy'ubugirigi arabe ko yosubira kugurura inyuma y'indwi zibiri zari ziheze asa nayugaye ikindi twababwiye nuko George H W Bush uwo ni wa mu republicain yahoze atwara leta zunze ubumwe za Amerika kuva muri 1989 gushika muri 1993 ku munsi wa gatatu yinje ibitaro by'i Portland aho ni muri leta ya Maine kubera yaguye akakashuka akagufa ko kugikano ikindi twabashikirije nuko Nicholson uwo ni umucamanza wo muri leta ya Carolina yo mu manuko yamenyesheje ko ejo ku munsi wa kane yamenyesheje ku munsi wa kane ku itariki 11 z'ukwezi kw'indwi umwaka wa 2016 ariho urubanza rwa Dylan Roof ruzotangura kuburanishwa uyu dirani rufu nawe ibyo yakoze yishe abantu icyenda bari barasengera mu isengo rya african american church iyindi nkuru twabashikirije ni uko perezida w'uburusiya vladimir putin yamenyesheje ko ejoko icyiyumviro cyo gushinga sentare mpuzamakungu mpanabyaha ku byerekeye ya ndege mh cumi n'indwi ari inkingo ya gihutihuti kandi na kimwe yoza yungura ibyo perezida rero Putin yabimenyesheje ejo ejo mu kiganiro cya telefone yari kwaragirana na Mark Rutte uwo ni minisitiri wa mbere w'ubuhorande
urakoze alphonse kuri ayo makuru wongeye kutwibutsa ibiganiro byacu by'igice cya mbere birahumuje iyi ni radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda kuri mikoro mwari kumwe na eugenia mukankusi ntimucikwe n'igice cya kabiri cy'ibiganiro byacu gitangira mu kanya saa kumi n'ebyiri n'ikiganiro muri isanga mugire umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc ubu rero ni umwanya w'ikiganiro muri sanga ikiganiro cy'uyu munsi eh, twatumiye francis rohero umurundi eh, yashinze ari kumwe n'abandi umuhari witwa muvuma orange eh, witiriwe ibara ry'umucungwe mu kwerekana ko abantu bageze kwiyumvira iby'igihugu ukwabo ivyo bita maturité politique mu rurimi rw'igifaransa bakaba bibaza ko ata politiki ishobora ishoboka mu gihugu idafatiye ku butunzi bw'umunyagihugu wese n'ubutunzi bw'igihugu cyose Eh, wiriwe neza francis rohero
mwiriwe neza Ah, woshobora kutubwira ukabwira n'abariko baratwumviriza icyatumye mushiraho uwo muhari muvuma orange
ego cyane haraheze imyaka itari mike bamwe muri twebwe eh, n'abantu akenshi usanga bakiri bato baba bari mu migambwe abandi baba bayiboneraho ikora abandi baba bari mu mashyirahamwe hama uko bagiye barabaho warasanga bibagora nko gushyikiriza ibyiyumviro byabo mu migambwe ugasanga bafise ingorane zitari zike ugasanga ibibazo byabo ntibiriko biravugwa mu migambi mu migambi ugasanga bavuga ibintu ngo by'amayideoloji akenshi bitavugwa akenshi abantu bagira nk'amabanga usanga badashaka kuganira hamwe umuntu bikamugora iyo rero ari umuntu akuze anaciye ubwenge uca wibaza rero uko bimera iruhande ya wa munyagihugu muto muto w'umwirimizi w'umworozi umwe yikorera utwiwe ntaheza ngo anatahure nawe ati mbega akamaro bimfitiye na gake kubize baca bagira ngo babijamo kugira bazoronke ibiti baronke ibi n'ibi nayo ubundi inyungu za politike ku munyagihugu wese zategerezwa kugaragara zikaboneka nivyo rero twagiye turafatira ko tubibonye turagira tuti ni kuki vyokwamuka twaratanguye mu ntango ugasanga umuntu abivuze gato abantu ntibamwumva bakamutangarira mugabo rero nibaza ko hariko haragera ko abantu bumva yuko umuntu ashobora kumenya inyungu ziwe uko angana ari muto akazivuga kandi akagira ati ntizishobora kuba gu- gukunda ntatoye umuntu niyumvamwo nzi yuko afise ico abikora ko afise porogaramu
uwo muhari wanyu mwawushizeho ryari
uwo muhari mu by'ukuri ubu unye twawushize ahagaragara haraheze amezi makeya ni mu gihe abantu bariko baritegurira kuja mu matora abenshi ugasanga nta na porogaramu bagira ugasanga ntacyo bariko barerekana twe turagira tuti reka duse n'abakebura tubabwire nayo ubundi twebwe twari tumaze imyaka ishika nka munani kuva mu bihumbi bibiri n'indwi turiko turabiga tu- tu- turabyiga tubica hirya no hino n'abandi twicara twama turiko tubonana niho twagera aho tugira tuti ubu turageza aho tubishira habona bwa bundi ntiyari indoto ahubwo cari ikintu kigaragara abantu bashobora gufatirako
Ah, aba- abawushinze uwo muhari ugizwe n'abande
Eh, muri kino gihe hariho nka jewe nyene hariho n'abandi bagenzi batari bake twari twigeze kuba turi kumwe mu migambwe abandi twari kumwe mu- bari mu mashirahamwe atandukanye Eh, nkabo no sinzi ko mwumva ushaka ko mvuga nk'amazina muri uno mwanya mugabo abenshi n'abantu badasanzwe bazwi cyane muri politike n'abantu bakiri bato ba- ba- bakozi ba leta abantu bakiri bato bangana nka jewe mfise imyaka mirongo ine n'abandi benshi bari munsi yaho gusumba
ikintu kibahuza ni ikihe
Eh, gushika ubu unye ikintu kiduhuza ni programme twanditse niyo yonyene twifuza kwiduhuza n'abandi bantu bose ntidushaka ko umuntu aza agira ngo ngo mbega naka kwa- kwasa neza ko ari mu bwoko ubu ubu, kwava hano hantu ico sico dushaka ko kiduhuza dushaka guhuzwa n'ibintu twanditse ni programme twanditse uwo ari we wese muri uno- muri uno mwanya ashobora kubona akayimenya akayisoma akagira ati barya abantu baricaye hamwe biyumvira ibinye mu by'ubutunzi biyumvira ukunye mu by'uburimyi biyumvira ukunye mu by'ubworozi mu byo gutanga akazi babyibaza uko kaba ka leta canke akabigenga babyibaza uko mu by'amategeko bati narabisomye bigenda uko atari hamwe umuntu yandika nk'iryungane rimwe ngo nzoteze imbere uburimyi oya guteza imbere uburimyi ni- ni- ni ikintu kinini kirimo ibintu bitandukanye umuntu ategereza kukubwira ati je nzobikora uku uri niba waba uri umurimyi wenyene muhira canke uri mwishirahamwe nzobigenza uku nzokoresha uburyo bungana gutya kugira ndagushikane kucugene ushaka gushikako uwo muntu rero dushaka ko a- a- a- atwumva agira ati jewe jo ninagomba gutora uwo mfise ntora nzomu- nzomusaba iki kuko azoba yarakinyemereye nzoba ndakizi nayo ubu rero usanga benshi iyo bagiye gutora ntabazi n'ico bazomumarira agira gusa ati nyene abatora ngira ngo ngira ngo bazomarira iki ngira ngo ni ibintu ashira muri mu, mu byoshoboka mugabo ntagira ati uyu muntu nzomusaba iki nzomuhagarara ku gakanu ndamubwire nti utampaye iki wacemeye ukunye byagenze gute ico rero nico dushaka ko kiduhuza n'abarundi kiduhuza n'abantu dushaka yuko n'abandi benshi bari mu migambwe babifatira ko akarorero barondera ikintu kibahuza n'uwo batora nico gituma twavyitiriye tuti ni ubucuti hagati y'utora n'uwutorwa Eh, uwo mu- hari mwawise mwawitiriye ibara ry'umucungwe eh, hari ikintu eh, insiguro bifise kuyitirira iryo bara ry'umucungwe
ego cyane ni insiguro nininya kuko eh, mu- mu- nari nari mfatiye no mu kirundi ikintu iyo ceze kwera ni ukuvuga yuko icamwa kitangura kuba ishugwe hama kigakura kigasa n'urwatsi rutoto hama iyo gihiye gishobora gutukura canke kigasa n'umuhondo ibyinshi usanga bisa n'ibara ry'umucungwa ni ukuvuga hagati na hagati y'igitukura n'igisa n'umuhondo akenshi rero twagira tuti ikintu ceze nk'umuntu yogira ati jiwe ndageze aho nera ndakutse uno munsi nimba ndi umutaxivero nimba ndi umutaximoto nimba ndi umurimyi ndaf- ndafise imyaka mirongo ibiri nzoja gutora ndazi ico nipfuza uno munsi sinshaka umuntu antwara mu kivunga ansaba gusa ikarata y'umugambwe adashobora kunyumva adashobora kunyumvisha icyo ashaka kumarira uwo muntu rero dushaka ko uno munsi agira ati jewe ndeze mu gifaransa ndafise maturite yo kuyaga nanje ibindaba bitaraba yama bya bibanza bya politiki bavuga mugabo ndagira nti udashoboye ku u- guteza imbere uburimyi je ntaco zobumariye udashoboye kuntuma nja mwibarabara ngo nkore amasaha mirongo ibiri nane uko nshoboye kuvyuka ntaco uzobumariye ndaguha ijwi ryanje rero kuko numva ico umariye numva ico ushobora kunyumvisha Eh.
nivyo nivyo dushaka nico nico iryo bara risigura Eh, radiyo ijwi ry'amerika i washington dc eh, muri ko mukurikirana ikiganiro muri sanga aho turiko tuganira na francis rohero umurundi yashize ashinze hamwe ari kumwe n'abandi umuhari witwa muvuma orange Eh, muduhamagare mutange intererano yanyu canke mubaze ibibazo mushobora gutanga nimero zanyu ku kibanza cacu ca facebook canke kuri whatsapp nimero kabiri zero kabiri kane kane rimwe cenda cenda gatatu rimwe canke mukaturungikira ubutumwa bwa sms kuri nimero yacu y'ubujumbura ariyo ndwi gatanu gatanu gatanu gatandatu zero zero zero imbere ko tubandanya n'umutumire wacu eh, du eh, duhe uru- urubuga abadukurikirana eh, bashaka kubaza ibibazo cyangwa gutanga intererano kuri telefone turi kumwe na john eh, christ eh, john christ wiriwe
muri neza hari ikibazo ushaka kubaza umutumire wacu francis rohero canke intererano eh, no gutanga iciyumviro mikro ni yawe ego ego ubwa mbere nagenda mubaze kuri ibyo yagiye kuvuga icyemeza yuko iyo migambi irushaho kwirangura n'igiki
Eh, francis
yego sha nishuriraho canke abanza guheza kubaza nico conyene abaza i- yabajije afise nk'ikindi ashobora ko- kongera ko heje kwishura ico kibazo
ego cyane abwize ngo icemeza ubu unye twebwe mu bo tumaze kwegera nk'abo turi kumwe a- umuntu iyo iyo mu bisanzwe akubwiye ikintu n'umunwa nta na kimwe haba hari icemeza ko ashobora kukirangura n'imiburiburi umwegereye uwo mubazo uti ukamwumva niko mu kirundi dusanzwe tugira umuntu araguha ijambo u- umuntu afashe ijambo urashobora kwibaza uti mbega ujya muntu ko afashe ijambo icyo avuze ki- kizoba canke ntigikunda ariko turabye ubwira ubwira twagerageje gukorana iyo migambi n'imiburiburi un- ubu unye twifuza ko umuntu agira ati uwo natoye nimba atabishikanye ndafise ibyo nzomubaza icemeza rero gushika ubu unye nibaza ko mu- mu- mu mugwi turimo ari uko twashoboye kwandika iyo migambi uko itomoye ig- igice ku kindi kigabane ku kindi akaburu ubu kandi tugira tuti umuntu arashobora kubona ati iki kirashobora gukorwa akenshi ibyatumye abantu badashobora gushitsa ibyo bemeye ni kubera iki hari n'igihe bataba bashoboye no kubigusigurira ngo babikwereke mu buryo bw'amafaranga mu buryo bw'ingene uwo mugambi uzogenda urakorwa ku mwaka canke ingene uzogenda uragira canke banereke n'umunyagihugu uruhara abifishemwo kugira ico kintu gikunde nibaza rero yuko aha anye ntoza gufata nko mu idini ngo ndamusigurire ngo ngo bizokorwa n'imana hariho ica mbere ico bita gu- kumenya abo bikora ico no kwita mu gifaransa le choix des hommes ico ni ikintu gikomeye iyo abantu bagize imigambi baraheza bakayitegura nibaza yuko uh, mu- mu mu- mu ngene babikora haraba eh, ico bita les ressources humaines abantu bashobora gukora ivyo bintu ukabona uti ndabisomye bishobora kugira ico bimara nayo ubundi ico dusaba abanyagihugu uno munsi abashobora kutwumva nuko bagira bati uwo muntu ya- yarinze yandika iyo programme n'abahora ba- ba- bavuga ataco berekanye barabumviriza kandi rimwe na rimwe bakabakurikira nibaza nti umuntu ashobora kugira ubwira akavuga ati jewe naricaye ndamaze imyanya ndiko ndiyumvira nti mbega umugambi wofasha Um- ujya mukozi wo mu nzu ujya bita umuboyi ngaha mu burundi nkamwe yiyumviriraga ikintu nkakivuga nkagishira mu ngiro akakibona ingene nacandikiye ku mpapuro zine zitanu ejo aragira ati n'imiburiburi uyu muntu yarinze ashobora kwandika akabyandika mu gifaransa akabishyira no mu kirundi ubu nkashobora kubyisomera ngira ngo arashobora kumpa icyizere ko ndamwizera nico nagomba kumubwira Eh, john chris eh, wanyuzwe canke hari ikindi washaka kongerako Eh, hari akandi kaba- ego mu gifaransa bavuga ngo les beaux enfants en naissant ne respectent ne respectent pas leur engagement en grandissant yariko aravuga ibikoze ashobora kuba yadanditse neza akabitegura neza akabipanga neza mugabo icyerekana none hamwe bitagiye mu ngiro bamutoye uwo yamutoye umwitwarira yahehe cyangwa bigenda gute
urashobora kwishyura yego cyane yego cyane nibaza ko abwira ngo mbega ub- ubwa mbere ubu unyurazi nka henshi mu banyapolitiki ibyo bari usanga na- n'abagira- n'aba- n'abitwa ko ari abakozi ba leta n'abandi benshi muhora mwumva ingene iyo batumvikanye n'aba- n'ababatwara barabura ba- ni- ni benshi ntibaba bafite n'ibyo bafatirako ngo babwire ati mbega uwo muntu iki kintu ko yagikoze n'imiburi iburi uwashoboye kubyandika akerekana ingene bimeze uraronka n'ica umubazo uti iki ni kuki utagikoze nayo ubundi iyo abantu bagiye mu mu biringo kuko batowe icyo ubabaza amategeko y'uburundi niyo ategekanye ingene bigenda uwo muntu atagikoze ibyo nabyo twibaza yuko mu byo twagiye turavuga nko mu byerekeye amategeko turerekana neza ingene ibyo bigenda ni nko karorero mu byo nagize fideli nyimba wara- warabisomye neza mu byerekeye iby'ubutungane igihe ubute- u- u- uwutegeka ashobora kuba ategeka abagira amategeko bituma udashobora kuronka ingene bimubaza nibaza rero ko twashoboye gutomora mu byerekeye nk'iby'amategeko ngaho onye ingene bigenda kugira umunyagihugu aronka ingufu zo gushobora kugira ati ejo ubu- umuntu atanshimishije ndafise aho ndabivuga ndafise n'ingene bigenda
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc turafise kandi kuri telefone umwe mu banywanyi bacu ah, dukurikirana yitwa diyomede diyomede wiriwe
biriwe neza akabazo ufise canke intererano ku mutumire wacu yego banje kura- kubaramutsa nyakuba mumenyesha amakuru Ah, murakoze mwaramutse yego ndamukiza nyakuba mutumire
mwaramutse neza yego mbanje kuramutsa n'abarundi bose batwumviriza ndazi na- nawe uri iyo nyene muri leta zumwe za amerika bose yego ku kibazo cy'iwanje aro turakumva yego cyane yego nshaka kuku- kubaza eh, uwo muga- uwo muntu a- wa- watumiye ngaho reko tubona ubwo runa- ubwo- ubwo runani rwabo twum- tubona ru- ba- ba- barimwo barimwo rwa muvuma reko tubona mu burundi umenga nta bintu biriko biragenda be yobaze yungura iki ku- kurwo runani rwiwe kuko tubona umenga ntibigenda neza mu burundi Ku- kuko turabye uburundi bwacu nta nta- nta kintu tubona ki- kiriko kiragenda neza turabona ko hari ibintu by'amanyanga hari ibintu byinshi bit- bitagenda neza ahubwo iki- uwo uwo mutumire narawe uko nyene yurawe uko nyene wikurikirana mu burundi ni kenshi cyane hari abantu usanga bariko baratotezwa abandi bariko barangazwa ugasanga bamwe bamwe barashomereye ugasanga ubushomeri ni bwinshi Ya- bamwe bamwe bafite ata- ataho a- ataho bikora none wewe uwo mu- uwo muntu nyakubahwa yoza afashe uburundi cyangwa kwe- kubona tubona uburundi bwacu nenga butagenda neza murakoze murakoze eh, francis yego murakoze nawe ego cyane ubwa mbere nagenda mbwira jembi burundi ndi burundi n'ubu turiko turavugana ntabwo agira ngo ndahantu kuri mu mahanga hanyuma akenshi i- nibyo nagomba gusigura uno munsi ibi turiko turabamwo uwo yabaje ikibazo uno munsi ibintu turiko turabamwo si uno munsi byabaye abantu bakunda kuvuga mbega iyo ubonye inzu yasa umugaga igatemba burya uwo mugaga uba waje uwo munsi izi ngorane nyinshi turiko turabamwo izo ariko aravuga ni ibintu abantu ba- ba- bata- bya- ni- biva ku bintu byabaye kuva imbere haraheze imyaka cumi n'itanu cumi imyaka itanu nibyo twagiyemo nibyo twari turimo uno munsi rero nyimba habuze umuti bamwe n'abandi mu badutwara canke mu ba- mu- mu batavuga rumwe nabo iyo ngorane si yadutse uno munsi nk'uno munsi kwa kane aha duhagaze kugira rero ikintu gitorera umuti abarundi kenshi iyo ibintu bigoranye bibaza ko bibaye ubwo nyene bashaka ko umuntu ahaguruka azanka ngira ngo nka kumwe bita ngo ni maji ugakubita inkono ukavuga ngo ibi bintu byose ni ibintu bihagarare ntibishobora gukunda ibi ndiko ndasigura uno munsi iyo mba na- iyo narashoboye ngira ngo kubiya kubaha imbere nkavuga nti iyo dutangura kubiyaga mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu tukaba turabishyira hamwe tukaba turabivugana n'abantu uno munsi abantu baba barabaye benshi bagira bati bwa bundi nyinshi yari kubiye iyo muri ubu burundi amahera menshi akoreshwa kugira ngo umwimbu wiyongere kugira ngo abantu bategere amategeko kugira ibintu byinshi bibeho kuko ingorane twebwe nyinshi twemeza yuko ziva ku butunzi buke bw'umuntu uwo ari we wese abantu kubera basa- iyo ngo musangiye ubusa mwitana ibisuma ntibikunda rero yuko abantu basangiye ubusa biteza imbere izi ngorane nyinshi rero turimo ziriko zihuza abanyapolitike mu rwego rwo hejuru baba abatwara n'aba- n'aba- n'abagomba kuhaja ni ingorane ziva ko haraheze imyaka itari mike ntibigeze umwe wese ategura agira ati mbega inyishu y'ibyeza mu mwaka uza imeze gute uno munsi rero nyimba mfashe aka karyo ko kubisigura nkaza ngaha kubivuga mvuga nti tumaze imyaka turiko turavyiga twarageze aho twandika ntiho dusaba inyishu uno munsi nk'uko mwengo twotera inkoni hariho i- inyishu zorosha abantu bakunda gukoresha gukoresha igikenye n'inguvu ibyo si byo twashaka yuko ugwaruka bw'uno munsi ejo ruzoba ruhari nigwi- nigwige kwiyumvira ati mbega ikintu ragikora mu mwanya ungana gute nk'iyo murabye nk'abantu bamwe bamwe ibintu byinshi bakora urubanza urashobora kurutegura rumara umunsi umwe mugabo ugasanga wamaze amezi atandatu uriko urarutegura nibaza rero yuko niko bimeze ikintu naho cyoba kigutwara ingufu ukazokigira mu munsi umwe ugitegura umwanya munini niba ushaka ko ibintu tubikosora mu myaka itanu ntibize bigaruke umviriza imigambi turiko turavuga udusabe tuyiguhe tuzoyisome twese hama tumenye tuti mbega mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri inyishu zizoba ari izihe
Eh, Diomed waba wanyuzwe canke hari aka- ikindi washaka kongerako? Uh, Diomed ntitukumise kwi telefone Eh, yamara turafise uwundi munywanyi Andre Nizigimana Andre Nizigimana wiriwe Eh, hari ikibazo woba ufise ku mutumire wacu Francis Rohero canke iciyumviro ushikiriza
ego ndafite utubazo nka tubiri hamwe n'intererano ikibazo cya mbere ni uko nashaka kubaza nk'umuntu yifuza kuba muri urwo runani ni gute yotora aba ba francis rohero icya kabiri ni uko nagomba kubaza nti uno munsi aho abarundi tugeze bifuza twiteze amaso tuzirinze turondera umuntu yodufasha kuva muri ibi bibazo turimwo mu burundi hari ikibazo cya mbe- nagomba kubaza francis babona ko eh, intumbero bihaye hari icyo iri kwirafasha muri ibi bihe turimo mu burundi cyangwa hari aho bashobora kudushikana kugira ngo tuve muri ibi bibazo Nagomba- nifuza ko yobanza akanyishyura hanyuma nkagira intererano mu nyuma murakoze Eh, Francis mwicure
ego cyane muri urwo runani kugira urujemwo biroroshe uno munsi hariho eh, ngira ngo muratse mu muca mumuhanga contact zanje dushaka kumusigura ingene babijamwo ni si- si umugambwe umu- umu- umuhari turiko turakora dushaka ko umuntu wese ahari aba umuntu yigenga akenshi twebwe twa- tuvuga yuko abantu baje mu migambi kenshi cyangwa mu mashyirahamwe amwe amwe usanga bigoye urashikayo ugasanga kugira u- u- ushobore kuba eh, ico no kwigenga bikakugora twebwe rero twabaye turavugira tuti umuntu turiko turasangira rino jambo dushaka ko aguma ari umu- yigenga nicyo gituma nta karata dutanga ahubwo turavugana tukamenya hama tukamwereka tuti twe dukora ukuntu ukuntu uku, tukamenya aho duhurira tukamenya n'ingene dushobora kuyaga ivyo bintu by'igihugu gushika ubu rero ntitwavuga ngo hari abamambre hari abantu bashobora kubiyaga basangira iryo jambo tugashaka ko bagwira ku makomine yose bagwira mu gihugu bagira bati turapise ubwigenge bwacu hama bakagira des structures amasitirutire bashaka kugira bati bamenye ingene bimeze kugira ntibabe nk'impehensa ari naco gituma nanjye ubuno munsi nibaza ko mba ndi imbere kugira nshobore kuvuga si uko nadutse nuko hariho amasitirutire ingene abategekanije hama ico naco avuga ati muri izi ngorane turimwo muri kino gihe ubwa mbere iku- ingorane turimwo uno munsi kugira ngo umuntu ategere inyishu yobaho nuko amenya ati mbega zabaye gute kugira inyishu turo- turongera niyihe ngira ngo umurundi wese nivyo uko ariko aravuga ivyo bakene bagira bati uwoza mu kiganiro baje kutubwira ingene uno munsi twokora kugira ngo dukureho naka canke tugire iki canke tugire iki inya bakeneye ikintu cihuta inyishu nayo yihuta mu bintu turimo irashobora kuboneka mugabo irashobora gutorera in- in- umuti ingorane zose turimo nimba uno munsi hariho abantu bashamiranye mu burundi jewe sinshobora kubabwira ngo muri ino ndwi mu ndwi zibiri ngo muri uku kwezi ngo ingorane z'uburundi ngo zizoheru ngo zikeneye guheruka ngo mu ma orange ifise inyishu mugabo twarabonye muri ko bira- mu biriko birashikira benshi ivyo twagiye turavuga haraheze iminsi itari mike twarabonye ko abantu bibageraho n'akarorero mu bantu benshi nk'akarorero uno munsi ba- berekana ivyo bipfuza mfate nk'imigwi ibiri mu banyagihugu uravye nk'abanyagihugu mu migwi ibiri abipfuza bati ibintu twifuza ko bigenda gutya ko abatwara bavaho abandi nabo bati twifuza ko ba- bagumaho ugiye kuganira nabo ukamenya mu by'ukuri ntibabivuga kuko bakunda cane amategeko abo bose baba bashaka ko i- iyi ntwari igumaho ntibabivuga ko bakunda amategeko cyangwa bashaka kubasupera amategeko bafise ikintu ku mutima bariko bashaka kuvuga ubukene buba- buba- bubamereye nabi izo nyishu rero dushaka ko ahubwo bazumva nejo n'uwoza uno munsi akababwira ati mu gitondo inyishu nayitoye ntizoba ariyo nico kiganiro dushaka kugira tuti reka tukivugane tugende turabyumva ejo umurideri abarundi bakeneye umurideri abarundi azoza ashobora gukiza ibi bintu si uza kwaduka mu gitondo ngo ndabihagaritse nuzo bagisha inama akababwira ati naberetse inzira imeze uko inzira zimeze neza kenshi mu bisanzwe zirateba ziragora no kumva ndamaze kubona nk'abantu bariko barerekana ko muri iyi minsi abantu boja hamwe bakumvikana usanga abantu bose babavuma mugabo umuntu aza atwarira hejuru agira ati kubitagira iki umenga niwo abantu bumva umengo ni- niwe agira ati ngira ngo yohabadukiza aho rero niho twe turiko turagwanira dushaka kumvisha abantu ko atana kimwe kizoza gica mu ntureka coza gikiza washaka kizonumya bamwe kivugisha abandi mugabo tuzogaruka hahandi nyene tuzogaruka hahandi nyene haraheze imyaka n'iyindi byaragenzwe abantu baragiye mu ntureka bibaza ko inyishu zica ziboneka mugabo harageze ahantu abantu bagira ati none ko za mfungurwa tutazironse none bimwe twifuza ko tutabironse intureka zigaruka uko ubu rero dushaka kugira tuti abantu ntibaduge bava aho bari bari uwari karakukumba hasi yibaza ngo byose biva mu majambo nagira ati mbega hari gukorwa iki kugira bikunde haraheze imyaka itanu hari gukorwa iki uburyo bw'amahera uburyo bw'igihugu bwari gukoreshwa gute kugira ngo ntidusubire kuja mu ntureka nivyo dushaka kumvisha abantu uno munsi eh Andre Nizigimana inyishu yiki turimo ishobora kwaduka ngo ive mu kirere eh Andre Nizigimana um, ico kindi kibazo ufise woshobora kugishikiriza
ikindi cari intererano nuko eh washikiza iyo ntererano afata mu mugongo eh ni intererano agomba gufata mu mugongo aba nanjye ndabona aricyo gikwiye kuko ugiye kuraba abanyepolitike buno munsi ni abari muri opozisiyo cyangwa abari ku butegetsi bose urabona ko umwe wese akwega yishyira ko atari ko ashyira mu nyungu y'umunyagihugu cyangwa ngo arabe ineza y'igihugu ciwe iyo aba ari ineza igendera imbere by'ukuri ibi byose ntitwarinze kubishikamo ngo habemo abapfa habemo abapfungwa harimo abashonje byose usanga bigaruka kuri ibi francis ariko arasigura niyo mpamvu ndi kuvuga nti ndabafashe mu mugongo nubwo ngira intererano yanjye ni nyine ariko kugerageza n'uwundi wese yaba ariko aranyumva yumva afite umutima wo gukunda igihugu ciwe ko yova hasi abona ko akwiye gufatanya n'abandi ko by'ukuri dukwiye gukorera mu runani kugira ngo tube twoshobora kugira icyo dushyitse ko n'iyakamwe inyaga imwe nyine ariko babivuga mu kirundi ariko tugiye hamwe n'aba francis n'abandi kuko mu gihugu si babi bose abantu si babi hari abeza benshi bashobora kugira icyo bafashije igihugu cyabo kikareka kwama kiko kije inyuma ahubwo gitera imbere kuko ntitwahariwe abarundi ntitwahariwe kwama turi mu njyane turafise gutera imbere nk'ibindi bihugu natwe tugashika ahantu heza aho natwe badufata ko akarorero ibindi bihugu bikatubona ko akarorero rero nkavuga nti nibakomeze bahamagarire n'abandi babisigure ni by'ukuri iyi porogaramu ntiyoroshe gusobanuza umunyagihugu ngo abitahure byihuse birafata umwanya kandi birasaba uburyo kugira ngo utahuze umunyagihugu ikiriho uno munsi nuko
eh ndabumva mu eh ndabumva mu nyarutse
yego nuko kiri uno munsi abanyagihugu duhendeshwa utuntu tw'intica ntikize ugasanga umunyepolitike aje kuduhendesha utuntu tugaca tumutora tuzi ngo atuzaniye neza kumbe yaratwihishije ko nicyo bituma navuga nti turakwiye ko dusigura iyi porogaramu ya wa francis n'iyindi nyene iteza imbere igihugu kugira ngo ejo cyangwa hirya y'ejo igihugu cyacu kicogorore kive muri iki njyane murakoze cyane turabashimiye andre nizigimana radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda twumvikanira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu ku bashaka kugira uruhara muri iki kiganiro aho turi kumwe n'umutumire francis rohero barashobora gutanga inimero zabo ku kibanza cyacu cya facebook cyangwa kuri whatsapp nimero ni kabiri zeru kabiri kane kane rimwe cyenda icyenda gatatu rimwe imbere ko mbandanya mvugana n'umutumire wacu hariho uwundi munywanyi dufise ku telefone patrick nshimirimana ari mu gihugu cy'ubutaliyani wiriwe patrick
ndagize yambo murakomeye eh turakomeye
yego murakoze cyane kumpa ijambo eh hari ikibazo mufise canke icyumviro mushikiriza mwo mwobigira
yego murakoze cyane ubundi nagiye ntangure ndamuramutse uwo mu uwo mushitsi Francis Rohero
mwaramutse neza yego ndabaramukije ukuri ikibazo nagire mbaze ni kimwe cyonyine ariko umenga uwahejeje kuvuga uwo yantanze umenga yakibagiye mugabo bose nacumvise neza ariko rero nagewe nk'uko noba nyine ntoba ndi mu burundi umuntu yoba yifuza n'ukuri kumenya aho umukorera murambabara kuko jewe sinakurikiranye ikiganiro neza bagiye nagiye gufata umurongo ariko mvuye ku kazi mu bisanzwe ariko kandi nibaza ko ndabibabarije nibaza naho abandi baba bari babajije eh, nibaza ko bitobara ibintu mumbwire ahantu muba mukora cyangwa aderese yanyu naho yoba ari eh, email kuko eh, hari imigambi myinshi umuntu aba afise eh, nk'abarundi eh, kugira ngo kamene turabukunda ikintu twoterera mu burundi kundi babwira gutyo oye kuko eh, mu- haraciye nk'imyaka itatu nari mfise abantu b'abagenzi b'abataliyano bashatse kuza gukora mu burundi hama bambwira ikintu twoza gukora hariho n'uwaraje afise imigambi yo gukora amakaro ajya amakaro yo mu nzu abo naciye ko bose bo mu burundi bambwiye yuko ngo udatanze udatanze ngo igiturire ibintu bya gutyo oye ngo ku bantu baba ku bat- ku butegetsi ngo ntagishoboka abo bantu urumva eh, b'abazungu baciye ba- baciye batandukira bagenda muri You gukorera mu can play, you mu know, uganda aho uh, byaciye the station bikunda ID or promo. Okay?
ego ni muranyumva Eh, Ndabumva.
yego ni ukuri eh, bishobotse no kuri iyo aderese ba, sinzi arashobora kumbwira ukuntu nshobora kwinjira nanjye ngaterera n'ukuri nku- nk'umurundi kuko twifuza eh, guterera n'ukuri igihugu cyacu kuko eh, ndababwira ko birateye isoni kubona turi igihugu cy'uburundi twitwa ngo twarikukiye aho wama wumva ikintu jewe nagire mvuga abatege mu burundi tubuze abategetsi tubuze abategetsi sinzi jewe igihe burundi bwikukira nta bategetsi b'ico gihe ntabona ari inzara ariko turabyumva ariko kuva aho jenshi y'ubwenge namwe numva im- iminsi yose majambo abategetsi b'uburundi bashikiriza ukama wumva iminsi yose imbere y'abanyagihugu ngo turasabye amakungu yuko ngo yodu- yodufashe ngo bifata mu mugongo nk'uko umenga twebwe abarundi ntaco dushoboye ora y'abarundi b'umutima ba- baba bashaka guterera kandi iyo mvugo ya gutyo oya ituma n'abarundi ay- benshi bumva yuko ataco bashoboye batabonye umunya- umunyamahanga a- aca- ata- ata- atabukiriro iyo mvugo ni ukuri mu bategetsi ni ukuri nta nti- ntibereye yaba abategetsi b'u- b'ubwa mbere canke abubu abubu uye ahanini nta kintu kimwe nagire mvugiye eh, kwari kugira ndamubaze gusa ntuzeya ukuntu nshobora kubaronka ukuntu nshobora kwinjira muri iyo ntuze muri iryo shirahamwe kuko kiwe ibintu ni iyo yonyine ko ibintu by'imigambi ntabyo njyewe ngo nsanze Murakoze.
urazose amasosiyasiyo nk'ayo iyo bafise imigambi ndumva no nogira ibishoboka byose we nanje ninjira hama umuntu agashobora guterera ikintu kugira ngo uburundi natwe bi- kame murabona mu- mu- mu- mu bihugu bi- bi- vyo vyo muri eh, a- a- east african community ni igihugu c'uburundi ni icya nyuma Eh, reka ngira noneho no ku isi yose nibaza ko twaba turi n'abantu mu menga Eh.
turuta igihugu kimwe ku isi yose niko Reka- nama ndabyumva eh, reka Ni ukuri tumuhe- bishobotse eh, reka umutumire tumuhe Aca- ahe- tumuhe akanya abishure eh, Francis Rohero.
ego cyane yavuze ko aba mu butaliyano mu butaliyano hariho umuntu aduserukira yitwa leonce maniriho nibaza yuko ashobora kumumenya arashobora kumubaza nayo ubundi imeri yacu navuze nti mu- aheje ikiganiro mucemo muha nimero abashaka nabo kumenya meri yacu gushika ubu unye barashobora gukoresha meri yanje canke n'izindi nk'izo nari ndamubwiye iyiwanje ni frank rohero arobase gmail com Fran- france ni nka francis u- ukurako i na s france rohero arobase gmail com iyo onye pu- ndayimuhaye gutyo nayo ubundi hariho ni- ni- ni- n'iyindi iyo muhari ni movement orange gmail com iyo o arashobora kuyikoresha akatwandikira mu ari mu butaliyano ararondera umuntu yitwa leonce maniriho arashobora kubimubwira henshi turafise abagenzi bariyo bacu no ngaha mu gihugu benshi bariho abikeneye biroroshe dukeneye ko abantu baza tubiganire baza tubivugane ndafise ndakozwe ku mutima nahavuze ngo igihugu cyacu kiri inyuma igihugu cyacu ntikiri inyuma kuko gikwiye kuba inyuma nuko ibyo nyine twari ko turavuga ubucuti bwa twebwe duja gutora n'uwo tuba dushize imbere dukwiye gus- gusaba yuko ubwo bucuti bwisonura bube ubucuti bukomeye ntitumenye umengo ni ki- ni- ni ni- umengo ni, ni kado ni, ni, ni, ni, ni ishimwe tumuhaye utoye umuntu mu bisanzwe uba umuhaye umuzigo umusavye uti ndaguhaye iki kintu kindabire ejo nzokubaza aho kigeze mu bisanzwe umuntu ariko aradutwara tumubwira tuti uburundi turabugushinze dukeneye ko ejo buzaba bufise amatara dukeneye ko ejo tuzo- buzaba bumeze uko udashobora kubikora barakubwira bati tura u- ugende tubuhe uwundi muntu kuko baba bafise ivyo bakubaza nayo abarundi benshi bumva umengo nishimwe ugiye kubatwara bamufata nk'umuntu wo gutambira umuntu wo gukomera amashi kuko bamuraba amaso bamuraba ukwasa ukamenga ivyo vyonyene birahagije umuntu wahaye akazi uba umusavye kwaba umusuku wawe uba umusabye ko ejo ubonye bitagenda neza umubwira uti mbisa ivyo rero abarundi nibabyi- nibabishire ku mutima bibe ibintu bikomeye nayo ubundi tuzo no mu myaka itanu iza bazoba bariko bararira uko nyene dushaka rero ko umuntu agira ati jewe ndiko ndarondera ingene tuvugana n'umuntu agira ati ejo muri iyi komine yacu turi icumi nturabe n'umugambwe ibyo maze iminsi ndabibwira nk'abantu benshi bari mu migambwe myinshi usanga bari ko barajyana babaza uti none mwe mupiki ko mbona muba mu nzu zisa muba mu- mu- ni- n'izo nzu ziriko zirasenyagurika ko mbona mwese imirima yanyu itarimye mwarabuze imbuto bimeje gute ugasanga abo bose mugabo ba- bambaye impuzu z'imigambwe bariko barashamirana bariko baratukana